mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na eh, mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga rero uyu munsi turakomeza ikiganiro kuri gahunda y'umuryango ihorere munyarwanda umuryango wiyemeje gufasha abafite ubushobozi buke mube hafi rero ya radiyo yanyu mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo uyu munsi twatumiye bamwe mu bo uwo muryango wafashije murisanga mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi bavandimwe nshuti z'ijwi ry'amerika mwiriwe neza abandi mwaramutse nongere mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mu kiganiro cyo kuwa kabiri w'iki cyumweru umuyobozi w'umuryango ihorere munyarwanda yatubwiye uburyo uwo muryango ufasha abafite ubushobozi buke barimo abakora uburaya n'ababuvuyemo bagiye muri ubwo buraya rero ku mpamvu zitandukanye bamwe bwari uburyo bwo gushakisha imibereho ariko kandi ingaruka bahuriramo nazo cyangwa se bahuriyemo nazo ntizibarika urugero rero uburaya ni kimwe mu bintu biteza umurindi indwara ya sida sida ikaba kimwe mu bibazo byugarije isi ariko cyane cyane ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere inkurikizi z'ubwo buraya hamwe n'iyo ndwara ya sida nazo zigenda zirushaho kumerera nabi by'umwihariko abantu b'igitsina gore mu mibereho yabo ya buri munsi ibi nabyo bikagira ingaruka kuri sosiyete muri rusange cyane cyane mu mibereho y'umuryango umuryango ihorere munyarwanda organization utegamiye kuri leta wiyemeje gushakira umuti ibi bibazo ufasha abagore bafite ubushobozi buke mu rwanda nk'uko nari nabivuze ntangira mu byo wiyemeje uwo muryango wiyemeje harimo kuvugurura ibikorwa byo gukumira virusi itera sida no kwita ku barwayi hamwe no gushyigikira amatsinda atishoboye ahanini ay'abagore mu kiganiro muri isanga rero uyu munsi turaganira na bamwe mu babonye ubwo bufasha bw'umuryango ihorere munyarwanda umuhuzabikorwa w'uwo muryango nawe araba ari hafi turabaha umwanya rero nshuti mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo muduhe telefone zanyu nk'uko bisanzwe telefone yacu mwifashisha ya whatsapp ni kubanza akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nk'uko rero nari mbivuze turabanza tuganire n'umuhuzabikorwa w'umuryango ihorere munyarwanda ni bwana aimable mwana nawe aratubwira serivisi uyu muryango ugeza kuri abo banyarwandakazi bafite ubushobozi buke nyuma turaza kuganira n'abo uwo muryango ahagarariye ufasha n'abatindiye rero reka tubanze twakire umwe muri abo batumirwa bacu aimable mwana nawe ndabaramukije
ndahoze mukomere cyane kandi nongeye kubashimira umwanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo nkaba nagira ngo mu gutangira rwose ngo usabe wongere usobanure muri make abatarakurikiye ikiganiro cyacu giheruka uyu muryango ubereye umuhuzabikorwa muri make utanga ubuhe bufasha
Eh, nk'uko twari twabivuze mu kiganiro cy'ubushize harimo gahunda zo kurwanya icyorezo cya sida guteza imbere ubuzima eh, gufasha abafite ubushobozi buke kwiteza imbere ibyo twita economic strengthening hanyuma hakabamo n'ibikorwa bitandukanye bijyanye eh, na na- na vocation training se cyangwa se eh, Gutanga amahugurwa.
imyuga iciriritse. Eh, muri ibyo muri izo gahunda rero tubafashamo eh, zigiye zitandukanye n'uburyo bikorwamo ndumva ubushize twarabivuze cyane Mm.
Eh, tuza kuvuga ko uyu munsi muza kugira umwanya wo kuganira na- n'abagenerwabikorwa nkaba numva mushobora kuza kuvugana nabo bari hirya mu gihugu no hino Mhm.
Eh, ikindi nacyo eh, mboneyeho n'umwanya wo gu- kwifuriza abagore bose ku isi yose umunsi mukuru mpuzamahanga eh, wabo Eh, ikindi ni uko eh, baza kugerageza kubafasha ku- kubereka aho bavuye aho bageze n'aho bagana n'icyizere bifitiye Yeah.
reka rero ntaza gutwara umwanya munini ndumva uyu munsi ari uwo abagenerwabikorwa mu- ushobore kuganira nabo Ye- Murakoze.
ye- murakoze cyane mbere y'uko mugenda ariko ah, mwatubwira muri makeya aho ibikorwa byanyu mubikorera muri kino gihe mu rwanda mu bice bitandukanye Eh, dufite ibikorwa muri eh, mu turere dutatu tugize umujyi wa kigali muri gasabo nyarugenge eh, na kicukiro tukagira mu eh, iburengerazuba muri rusizi muri rubavu eh, mu majyepfo dufite muhanga na ruhango hakaba n'amajyaruguru na musanze Ye.
aho ni cyane cyane mu rwego rwo guteza imbere eh, abagore hakaba n'izindi gahunda zitandukanye zo- zo gufasha abatishoboye ko byo bigiye bivangavanze harimo n'aba- n'ababana n'ubwandu bwa sida eh, nabo barafashwa mu tundi turere ariko by'umwihariko kuri iki kiganiro kuko twari twahisemo ko dufokasinga kuri eh, aba ba- aba badamu b'ubushobozi buke bamwe bahoze mu buraya n'abandi bakibirimo ariko bagenda babuzamo ni mu- ni ni muri urwo rwego navuze ngo uyu munsi reka dufokasinge kuri abagabo Ye. reka ngushimire cyane rwose mabure mwana nawe umuyobozi w'umuryango wihorere munyarwanda ubwo turaganira nyine n'abo uyu muryango ufasha nk'uko twabivuze turaza kureba aho baturutse aho bageze n'aho barimo kwerekeza muri iki gihe abo rero nk'uko twabivuze ni abahoze mu mwuga w'uburaya abo turi buganire nabo ntabwo nk'uko mm, Aimable abitubwiye mm, bafasha mu bice bitandukanye by'u Rwanda ariko muri aka kanya abo turi buganire nabo bari muri Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda hanyuma na Muhanga mu majyepfo y'igihugu reka twakire tumukunde Eugenie uranyumva
ndabumva Ni- muraho neza murakomeye
eh twari turaho nuko nuko nanjye mbifurize rero umwaka nako umunsi mwiza wa abari n'abategarugori n'ubwo wabaye ejo nizere ko mwawizihije neza
murakoze cyane Ni- turi kumwe kandi na viviane uwimana ari muri rubavu viviane uranyumva
ndakumva neza ni wivine wivine
eh eh, wivine uwimana
eh Ye, urakoze cyane nawe kuba wemeye kuganira na radiyo ijwi rya amerika nkaba ng- ngira ngo nguhereho utubwire mbese muri make uyu muryango ihorere munyarwanda wawumenye ute
umuryango ihorere munyarwanda Hmm,
ni umuryango ni umuryango ukorera mu karere ka rubavu
ye ukaba ari umuryango mhm,
ukaba ari umuryango utegamiye kuri leta
ye wa- wawumenye ari gute wowe umuryango waje Hmm, eh wawumenye ute kugira ngo u- u- ugufashe wabi- wawugezeho gute
ni umuryango waje utoragura abakobwa bakoraga umwuga w'uburaya utuvana mu mwuga w'uburaya nyine utubumbira hamwe tubasha kwishyira hamwe utwigisha ibintu bitandukanye harimo no kwipimisha ko kubatera sida Mhm. Ye. wowe uwo muryango wagufashije ute
Hmm?
uwo muryango wagufashije ute
wamfashije iki Eh,
mu byo wamfashije ni byinshi ibyo wamfashije ni byinshi harimo kuba waranyigishije ku- kumenya uko mpagaze icyo ni cyo cya mbere mbona wamfashije hose intangarugero mhm.
ntabwo nari nzi uko mpagaze nari umukobwa ukorera mu kavuyo ukora uburaya ta- ntazi aho nshingiye ariko aho ihureye munyarwanda yaje gukorera mu karere ka rubavu twaje kwimbira hamwe tuza kujya kwipimisha menya uko mpagaze nsanga mbana n'ubwandu ubwo mbasha kumenya gufata imiti menya uko ngomba kunywa imiti bityo bikaba nabyo byampaye ubuzima bwanjye kugeza na n'ubu ngubu mwumva turi kuganira Mm, imana ishimwe none eh, ubu ha- ibindi bikorwa b- uwo muryango wagufashije ni ibihe uretse kugufasha kumenya uko uhagaze kumenya ko ufite ubwandu nyuma umaze kubona ko ufite ubwandu uwo mwuga se warawukomeje cyangwa warawuhagaritse
ikindi kintu waje kudufasha watu- waduhaye ubukangurambaga dukora ubukangurambaga guhugurwa uko kunywa imiti nyine tubumva mu matsinda tubasha no kwegera bagenzi bacu twabanaga hahandi habi twari turi kumwe nabo tubasha kubashyira hamwe mu matsinda nabo babasha kwi- ku- kwipimisha agakoko gatera sida n'ubu- ni- n'ubundi burwayi bwose bubona mm, bwandurira mu mibonano mpuzabitsina kuko ubundi ntabyo twari tuzi ikindi cya kabiri bwadukoreye bwabashije kudukura mu bwigunge tujya hamwe tuba mu matsinda tuba hamwe twiga byinshi bitandukanye Mhm.
harimo nko kumenya uturima tw'igikoni kuko tumaze kwipimisha ntabwo byarangiriye aho ntitwo twamaze kumenya kunywa imiti Mhm.
twibumbira hamwe tumenya kwiga gukora akarima k'igikoni kugira isuku ku mubiri nyuma y'ibyo tumaze gukora ibyo byose tuza no kwiga kwibumbira hamwe turizigama turagurizanya ubu muri make abakobwa tukaba turimo gucuruza dufite icyo gukora Bwa- buri munyarwanda iza no kutwigisha ibintu byo gusuka kudoda n'indi myuga itandukanye iciriritse twagiye dukora y'amaboko ariyo idufashije kugeza na n'ubu ibyo dushimira buri munyarwanda aba yaratugejeje Mhm. ye ugume hafi ubwo turareka tukomeze tuganire n'abandi nabo bafashijwe n'umuryango ihorere munyarwanda tumukunde Eugenie eh, nagira ngo nawe utubwire wowe umu- umuryango ihorere munyarwanda wagukuye he
mwakoze cyane Eh, ndi muhanga nk'uko mwatagiye mubivuga turi abagore n'abakobwa bahoze mu muhanda bakora umwuga w'uburaya twiyemeza kuwuvamo ariko tubifashijwe na yore munyarwanda ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka muhanga twari abagore n'abakobwa ijana na mirongo itanu n'umwe eh, ijana na makumyabiri b'abantu na virusi itera sida abandi aribo badafite virusi alo ye turakumva ukomeza ha- ihuriro munyarwanda yaje ingaruka zari zimaze kuba nyinshi hari urumva hari abantu barwaye bafite ikibazo cya virusi batari ku miti urumva hari abana ba- hari abana bavutse batazi base hari abana batigaga hari amashuri ya segonderi ndetse na pirimeri ihuriro munyarwanda nibwo yaje ifatanya n'ubuyobozi bw'akarere ka muhanga bashakisha abadamu bose n'abakobwa bari mu muhanda hanyuma batubumbira hamwe hanyuma duhita dutangira turi asosiyasiyo baduha amahugurwa atandukanye eh, ayo ku- ku bijyanye n'iyobokamana ah, ku bijyanye no gukora imyuga iciriritse kandi ibyara inyungu vuba buri muntu wese yahisemo icyo abashije hanyuma bamwe duhitamo kudoda buri munyarwanda yaduhaye imashini turadoda abandi duhitamo gukora isuku dukora isuku kubera ko twe twabonye amahugurwa dukora isuku mu mujyi wa muhanga ndetse n'inkengero zawo abandi duhitamo kujya mu buhinzi n'ubworozi Mhm. mu matsi- mwese mukorera mu matsinda
tubikorera mu matsinda ibyo byose tubikesha ihuriro munyarwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nibwo twabaye koperative
Mhm. umaze Ubu- ubwo ye ubu ukomeza turi muri koperative Mhm.
koperative tuwusezerere ifite ubuhinzi n'ubworozi dufite ubworozi bw'amafi dufite inka turoroye Mhm.
dufite inkwavu dufite n'ingurube kandi duhinga n'ubuhinzi butandukanye Mm, tubusezerere ni ubuki
Eh, ubukene uburaya ubwomanzi ndetse n'ubuzererezi no kurwanya ibiyobyabwenge ni ijambo rikomeye cyane riraremereye rifite rifite ubutumwa bukomeye Mm, cyane Yeah.
Mm.
Ye. Eh, wari umaze mu buraya wari umazemo igihe kingana iki
nari mazemo imyaka nk'irindwi Mhm. Ye, reka murakoze ubwo turakomeza tuganire reka twakire na ntirandekura beyata uranyumva
ndakumva uraho neza urakomeye
ndakomeye cyane nuko wowe ihorere munyarwanda imaze kukugeza ku ki
ubundi ihorero y'umunyarwanda yaje Mhm.
uriya ndi umugore w'ubushobozi buke nari ndi hasi cyane Mhm.
ubwo iraza dukoresha amahugurwa itwigisha kuringaniza urubyaro kuboneza urubyaro no
Ye, komeza
I- no kwirinda sida no gukoresha agakingirizo noneho irangije tubumbira mu matsinda tukajya tu amatsinda yo kuzigama no kugurizanya Mhm. Ye, ubwo tugafatamo inguzanyo tugakora
inguzanyo mufashe mu- mugenda mukazikoresha ibiki
Tu- bamwe baracuruza nanjye ndacuruza ndi mu bacuruzi Mhm.
abandi bakajya mu buhinzi n'ubworozi Mhm.
Eh, ubwo yangejeje kure n'ubu niyubakiye inzu mfite busheri yanjye ku giti cyanjye ndabaga Ye, hano i nuko ni byiza rubavu Mhm.
Mm, ubwo ni ukuvuga ko utanga n'akazi ntabwo ari wowe ujya kwishakira nanga n'akazi amatungo mfite abakozi nkoresha Mhm.
Mm, abajya gushaka inka n'abazibaga Mm, bakazicuruza bagacuruza inyama Eh, weya ni byiza Eh.
ni byiza cyane rwose ye Eh.
none ubwo mu- u- murimo murerekeza he rero reka tubaze eh, tumukunde murimo murerekeza hehe muri kino gihe mura- iyo mureba imbere musanga mwifuza kuzakora ibiki eugenie tumukunde karame Eh, karame Eh, nabazaga nti mwatubwiye ibyo mumaze gukora bimwe na bimwe kandi mukaba munabyishimiye intera mumaze kugeraho murumva mu- murimo kwerekeza hehe icyo mufite ku mutima ubu ngubu mwifuza kuba mwageraho ni ikihe
ni byinshi twagezeho dufite abantu basezeranye byemewe n'amategeko ubu ngubu bafite ingo zibanye neza Eh, dufite abantu babashije kubaka amazu yabo babamo kubera ko twabashije gutinyuka tukajya muri banki tukaka inguzanyo abenshi muri twe turikorera nta nubwo wamenya ko muri uwo murongo twigeze tunawukandagiramo abenshi Eh, hanyuma tukaba dufite gahunda y'uko tugomba kwagura ibikorwa byacu tukabasha gukomeza kwiteza imbere Tukaba- abagore batinyuka
mwaratinyutse rwose mukomereze aho Ye. reka twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro murisanga aho turimo kuganira n'abafashwa n'umuryango ihorere munyarwanda bakaba bamaze kugera ku bikorwa bitandukanye barahoze bakora umwuga w'uburaya nibutse kandi ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni mu rwanda mu burundi mudukurikira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri tujye noneho ku murongo wa telefone twakire bamwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kubaza ngo uhereho augustin augustin telefone ye nk'uko mubyumvise iracitse reka ubwo tu- twongere tuvugane na bamwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika cyangwa se abafashijwe n'uyu muryango wa ihorere munyarwanda umuryango ufasha abantu bafite ubushobozi buke Eh, beyata nkugarutseho ubwo bucuruzi umu- ubwo bucuruzi mukora izo nka ugura ukazigurisha ubona wagira abandi inama yo kuba nabo babikora
Eh, nagiriye inama benshi cyane Mm,
nabo barabikora bagakora n'ibindi bucuruzi butandukanye kubera ko twese ntabwo twacuruza ikintu kimwe Mm.
mhm. Ye, naho tu- tumukunde wowe i- iyo urebye ugasubiza amaso inyuma ukareba ahantu mwaturutse watubwira mwa- mwatubwiye ko mwembi mwatubwiye ko eh, hari harimo n'abantu bafite umugera wa sida ba- cyangwa se virusi itera sida n'abari bararwaye ariko batari ku miti iyo usubije amaso inyuma wabwira abantu turi kumwe muri uyu mwanya nk'ingorane cyangwa se ibibazo nyamukuru umuntu ukora uburaya ahura nabyo
murakoze cyane ndi kumwe na mugenzi wanjye u- uba ku miti ariwe adeline Mhm.
namubaha akagira ubutumwa atanga Yee, murakoze cyane
alo adeline
salame uraho urakomeye
ndaho ndakomeye nuko wakoze rero ukora umwuga w'uburaya wowe wawumazemo igihe kingana iki
maze n'imyaka icumi imyaka icumi ntabwo ari imyaka mikeya ni umwaka umwe gusa umuntu ashobora kuba yakwandura wakuyemo rero ubwo burwayi hanyuma u- umur- uyu muryango waje kugufasha gute
buri munyarwanda nyine yankuye mu muhanda nari maze kurambirwamo ngize amahirwe baraza bankuramo ndanabashimira cyane ku byo bankoreye mu bagabo nabanaga nabo mu muhanda nahisemo umwe turasezerana ubu turabana byemewe n'amategeko abana banjye barazwi mu gihe nagize amahirwe nkavamo ntabwo mbyaye ariko ubu nabyaye ubu barazwi kuko mbona bagenzi banjye bababyariyemo bafite ikibazo
icyo gihe se icyo gihe mukora u- uburaya hari mwahuraga n'izihe ngaruka tuvuge nk'izo wasangira n'abakunzi b'ijwi rya amerika bakamenya uko icyo kibazo giteye mwahuraga n'ibihe bibazo ibibazo bya mbere twahuraga nabyo ni uguhohoterwa tugakubitwa tutagira aho turega nta n'umuntu twumva
Mhm. ababakubitaga ni bande abo abo mwab- ababaga baje N'aba- ari abagabo twaryamanye baradukubitaga icyo gihe n'abasirikare baradukubitaga n'umupolisi iyo twahuraga nawe yaradukubitaga Mhm. mu kubakubita barabakubitaga babaziza iki se Ba- badashaka kubishyura impamvu babakubitaga ni izihe cyangwa bagira ngo abagabo mubuvemo badu- abagabo badukubitaga badashaka kutwishyura Mhm.
Mm.
ni ukuvuga ko mwibwiraga ko murimo gukora akazi katuma mubona amafaranga ariko nanone mugacyura ubusa
Mm. hari igihe bataraduhaga nyine bakadukubita kugeza ubwo turinze tunanduriramo Mhm.
Mm, naranduye mbana n'ubwandu ndi ku miti Mhm. ubona bigenda neza abasirikare b'umubiri bagenda biyongera
nta kibazo mfite ubu ngubu ndi kuri iriya gahunda ya leta kuri ya miti y'amezi atatu nanjye ubu ndimo ndayifata mfata imiti y'amezi atatu Mhm.
virusi zanjye virusi zanjye basanze ziri munsi ya cumi n'icyenda nyine ntabwo zikigaragara Mhm. Yego. Ye, ubu none ubu nk'umuntu waba yatekerezaga kuba yajya mu buraya kuko hari ushobora kuba atazi ibibazo nk'ibyo bibazo urabivuze ubu twizere ko abakurikiye radiyo ijwi rya amerika babyumvise ariko nk'umuntu waba abitekereza aku- kubujyamo cyangwa gushoramo undi wamugira inama ki
namugira inama yo kubireka agakoresha amaboko ye kuko inyuma aho ngiri aho mbirekeye nakoresheje amaboko yanjye kuko banyigishije gukora imishinga iciriritse ibyara inyungu ubu nabashije kwiyubakira inzu yanjye nyibamo Mhm.
kandi banyigisha no ku kintu cy'iyobokamana ubu ngubu ndi umuririmbyi aho ndi ndakomeye rwose nta kibazo mfite nanagirana n'umushumba wanjye unyobora nuko nuko ni byiza Mm, nawe rwose yantangira ubuhamya Mm. Ye.
Mm.
urakoze cyane Ec- kudusangiza keretse niba hari nk'ikindi kintu wifuza kuba wageza ku bakunzi b'ijwi rya amerika turi kumwe muri uyu mwanya mbere y'uko nsubira ku murongo wa telefone ngo twakire abandi ba- barimo kuduhamagara hari akajambo Icyifuzo- wabagezaho icyifuzo ngewe nakwifu- nifuza Mm, ni uko kuba mwadutekerejeho mukaba mwifuje kudu- kudutekerezaho mukatuganiriza hari bagenzi bacu baba bakirimo tugize nk'ikintu tubona natwe tukabakurura tukabazana tukabafasha bakaba bavamo byaba ari byiza kurusha ni igitekerezo cyiza rwose Mm.
ahubwo mujye mugerageza kureba n'aho a- a- aho ngaho mwebwe mwakubitirwaga ku muhanda nabo mu- mugerageze kubegera yenda mubabwire ko namwe iyo nzira mwayinyuzemo ariko kandi ko ubu ngubu mubayeho neza kurushaho
turabegera tukabigisha kandi nabo iyo batubonye usibye ko wenda kubura ari amaburakindi iyo bambonye bakabona nk'uko nari imeze bakabona n'aho ngeze nabo baba bavuga ati natwe waduha tukagera aho ngaho ugeze Mhm. Ye.
Mm, ni uko ngiye nagize amahirwe nyine ihora umunyarwanda ika- ikankadoroma ubundi ba- rwose bangiriye neza Ye, urakoze cyane adeline rwose ubwo ube hafi ndumva ubwo muri kumwe na tumukunde Jenny, nabwo ngubwo nawe tushobora kuza ku- kuguha ijambo mu kanya nihagira ushaka kubaza ikibazo kikaba kikureba cyangwa se kireba ejeni reka noneho nsubire ku murongo wa telefone twakire pita pita turi kumwe
Hello?
yego nge u- uri ahagana he pita
ndi igitega mu burundi Mm. ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
mfise icyumviro ye
nkaba ntanguye gushima ko mutumire mwatuzaniye nkaba ngomba gutera ku byerekeye urumva ko umuryango bashinze werekeye ibyo gufasha abahoze bakora uburaya b'abagore ibyo ibyo ntanguye kubishima ugamera icyo ni- icyo ni igikorwa cyiza bakoze hama nkaba nsaba yuko bo- bo- botegura nk'inyigisho ba- baha urwaruka kuko urwaruka rwinshi siritugo abakobwa nibo baja batangwa mu bintu by'ubusambanyi kuri baba babuze ico bakuru bagujije ibiganiro byinshi mu banyagihugu bakerekana ingaruka mbi ziterwa n'umugera wa sida bituma n'urwaruka rutaja rujya mu bwo ngo guhurumbira uko kujya mu buraya ikindi kintu nosa ni uko boca basaba muri leta bagategura umugambi ugiye wo kwigisha urwaruka ingaruka mbi zose zishingiye ku kuwo mugera bagasaba kandi leta yuko yoshinga amashyirahamwe kugira ubuzi bugwira kuko benshi babijyamo kubera atabuzi buba buriho ata- ata n'icyo baba bafise bimariye Mhm. Ye.
hama nka- hama nkasaba yuko batoguma no mu rwanda boja no mu bindi bihugu bakazaba bigishe no nk'uko ubwo buryo nabo babutanguye kugira bikene yuko bamwe bamwe bariko barashinga intaha yuko ubu bikenwa bubatse inzu reka bageze igihe batanga ubuzimu bakaza barahanura hamwe nko muri nk- east africa dusanzwe turimo hamwe usanga uwo mugera watujijwe hose Mhm. Ye, mu- Eh, nka- nkaba ndabashimiye murakoze urakoze cyane peter eh, iki- ku cyiyumviro cyawe ubwo mu kwigisha nyine n'ubu abo- ni uburyo bwo kwigisha ibyo barimo batubwira turagenda tubifatiraho amasomo buri wese aragira icyo akuramo utari usobanukiwe n'ibibazo cyane cyane ibibazo by'uyu mwuga w'uburaya ubwo ndizera ko ikiganiro kijya kurangira hari icyo akuyemo kifatika kandi kizamufasha mu buzima bwe urakoze cyane peter
nabo murakoze Ye, twakire na inosa inosa uranyumva
yego ndabumva ye wowe urahagana he
Eh, ndi ngaha mu kanyosha mu gisagara cya bujumbura Mm. mu kanyosha se mwifashe mute
yego n'amahoro akazuba niko mbona ari kenshi Mm. Ye, ni ukugerageza ni ukugerageza kujya mu nzu mukaryikinga none ah, hari ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho muri uyu mwanya
hanini n'igitekerezo twari gushima gushima gushyira hamwe rizofasha abakenyezi ku buntu ba- bakabaha n'imiti hama tukavuga n'iryo shyirahamwe ko ryoshika nyene mu burundi kugira rikingire abakenyezi yuko baturana umugera wa sida naho nyene bariho ni benshi hama tukavuga yuko ntibofasha n'abakenyezi gusa baze bara- ba- ba- bafashe n'abagabo nabo nyene naho abagabo bagendana umugera wa
Mhm. Ye, ah, ishyirahamwe ariko hari amashyirahamwe aho ngaho ab- ab- y'abantu bagendana umugera wa sida babuyazi inosa inosa banza telefoni ye icitse nagira ngo mubwire ko mu burundi naho hari amashyirahamwe afasha abagendana umugera wa sida nibutse kandi ko ari radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho tuganira n'abahoze bakora umwuga w'uburaya ubungubu bafashwa n'umuryango ihorere munyarwanda batubwira uko bavuye muri ubwo buraya aho bageze ndetse n'aho barimo kwerekeza nagira ngo gato dusubire nanone muri rubavu Ah, turi kumwe na beyata uracyari ku murongo wa telefone
ndi ku murongo ye umaze kumva ab- abo tumaze kuganira aba- m- abagenzi bacu turimo kuvugana uh, wowe in- in- inama nyamukuru wumva wagira abarimo kutwumva ni izihe
inama nabagira Mm, yewe hari ikintu cyanshimishije cyane nk'ikintu cyo ku kuzigama no kugurizanya ko twatangiriye kuducuranga duke cyane biragoye kwizigama igiceri cy'ijana ukagenda uzamuka uzamuka ukiteza imbere ukabasha kwiyubakira inzu ukagaburira abana ukabarihira amashuri ukagera kuri busheri ni ikintu gikomeye cyane inama nabagira ni uko bakora ikintu cyo kwizigama no kugurizanya ni ikintu cyiza cyane abantu bakishyira hamwe bakajya bizigama no kugurizanya Ye. ese ubwo uravuga ngo ku- kuzigama ugakora iki ugakora iki urimo kubikora wenyine cyangwa u- ufite umugabo
Eh, ndamufite Mhm. ariko wabitangiye ntawe ufite ubwo uvuze uti ubu ndamufite
Eh, ntawe nari mfite icyo gihe Mhm. hari abatiyizera cyangwa se bumva ntacyo bashobora kugeraho badafashijwe n'umugabo wowe Eh, barahari urabigaragaza benshi ko cyane.
wabi- wabashije kubi- kugira icyo ugeraho
Eh, none bo wababwira iki bo
nababwira ko batagomba gutegereza gusabiriza cyangwa se kurindira ngo umugabo aranzanire isabune cyangwa isukari ko bagomba gukora bagashakisha ukaba washe- watera n'ikira ko ugashakisha ukishyira hamwe n'abandi mu matsinda noneho ukaziteza imbere utarindiriye ngo umugabo aramarama
Mhm. Ye, rwose gwa- kwirirwa bategereje ko umugabo ari we ugira ikintu yabaha kandi nabo bafite amaboko Eh, urakoze reka ubwo noneho mm, mbaze na solange solange mani niho uranyumva wowe Eh, ikaze ku ijwi rya amerika nawe wahoze mu mwuga w'uburaya Mhm. W- watubwira iki ku bijyanye ni- n'uwo mwuga
none wabwirika umwuga w'uburaya Mm.
natangiye nkora umwuga w'uburaya ariko ubu ntabwo nkiwukora Mhm.
natangiye ndi umwana mutoya uba mu muhanda nkora umwuga w'uburaya Mhm.
nyuma nza kubona ihorere munyarwanda idushishikariza kuva muri uwo mwuga itwigisha ku bintu bijyanye kuboneza urubyaro uko twakwirinda virusi itera sida ndetse tukayirinda n'abandi Mhm.
ubwo idukoresha amahugurwa tukagenda tubyigisha n'abandi buhoro buhoro iza kutubumbira mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya Mhm.
twatangiye twizigama igiceri cy'ijana
Mhm.
tukigoboka n'igiceri cya mirongo itanu uko twagendaga twizigama niko twanagurizanyaga ubwo nza kuguzamo amafaranga make cyane ashoboka ntangira gucuruza ndavuga ati reka ncuruze nimbona ndi kunguka uyu mwuga nzawusezerera burundu Mhm.
natangiye ncuruza ibisheke
He, mu isoko ibisheke ndacu- eh mu isoko cyangwa ku muhanda
ku muhanda Mhm.
inyungu najyaga mbona na- nayisubirizaga mu itsinda nyizigama menshi habamo ibyo kugura imigabane Mhm.
umwaka urangiye tuza kugabana amafaranga ya mbere nagabanye nagabanye ibihumbi cumi n'icyenda Mhm.
cumi n'icyenda ndavuga reka nsabe inguzanyo mu itsinda nongereho ndebe ko nahindura ubucuruzi cumi n'icyenda nongeyeho banguza ibindi bihumbi mirongo itatu biba mirongo ine n'icyenda Mhm.
nigira inama ndavuga ngo uwashinga akabari nkajya ncuruza ibido imwe y'ubushera Mhm.
ngareba ko hari aho byamvana nkava muri uwo mwuga Mhm.
kuko nabicuruzaga n'ubundi nsanzwe nkora uwo mwuga ariko nkagenda mbicikaho buhoro kubera kubona ku mafaranga Mhm.
naje kujya ahantu mfa- nkodesha inzu ncururizamo bwa bushera mbona ndi kunguka ndi kubona abakiriya uko ndi kugenda nunguka inyungu yanjye nagendaga nyibika nigira inama yo gufunguza konti hari umuntu ariko urimo Yagira guhonda ibintu inyuma aho ngaho ntabwo sinzi niba ari wowe Eh.
inyuma yawe cyangwa niba
ntabwo ari ngewe ni abantu bari kubaka iruhande rwanjye Eh, nuko
nuko inyashyira kuri konte nzakuvuga ati se ko amafaranga ndi kuyashyira kuri konti atari kubyara inyungu ubundi yamaze iki nyakuraho ndavuga gucuruza ubushera byonyine ntabwo bihagije ahubwo nashyiramo n'ubundi bwoko bw'izindi nzoga zipfundikiye za burarirwa amafaranga nayakuyeyo ndarangura mbona biri kugenda nta kibazo ariko uko nacuruzaga niko umwuga w'ubu yagendaga uri kumvamo buhoro buhoro bigeze nza kubona n'umugabo turabana ubu turi kumwe byemewe n'amategeko akabari kanjye ndacyagafite karakomeye harimo inzoga z'amoko yose
iyo ni intambwe ikomeye iyo ni intambwe ikomeye
nta nubwo nkiba mu tsinda rimwe amatsinda yariyongereye ubu ngeze mu rwego rwo kujya mu matsinda ane kandi yose nkayizigama ngura imigabane niyubakiye ni inzu nziza ishimishije
nuko nuko curuza ku kabari ngabaga n'ingurube
urazutsa se muri ako kabari kawe
oya urazigurisha
ndanguza abazijyana muri kongo
ubu wowe wagize amahirwe se yo kuvamo kuva muri uwo mwuga w'uburaya ukiri muzima
nawuvuyemo burundu mfite umugabo wanjye twanarasezeranye byemewe n'amategeko
nuko nuko mufite n'abana ndamwumvise ahubwo aje kudusuhuza afite imyaka ingahe
uwo mfite uwo nari yanafite ukwezi n'igice mfite n'undi w'imyaka umunani mfite n'uw'itanu nuko nuko amezi umunani ni mwonkwe ndumva akiri uruhinja
ni uruhinja rw'ukwezi n'igice nuko nuko rwose ubwo turakomeza tuganire ndagushimiye reka twakire ku murongo wa telefone twakire davide davide
karame urahagana
ndi mu burasirazuba bw'u rwanda davide urafite igitekerezo cyangwa ni ikibazo wifuza kubaza
harimo igitekerezo hari no gushima hari n'ikibazo byose ndabifite icyarimwe
ngaho bitugezeho rwose turabitegereje
reka mbanze nshimira abatumirwa babasha kutugeraho uyu munsi kugira ngo iki kiganiro twari tugitegereje turi benshi kuko ubushize twabashije kumva igice cya mbere cyacyo nshimire bwana mwana nawe wabashije kuba yatugezaho amasezerano yabasha gusohoza amasezerano yadusezeranije hanyuma byandenze nabuze icyo navuga ariko
kubera icyo ubwo bigomba kuba byagushimishije cyangwa se hari ikintu urimo gutekereza wumva ko gifite akamaro niko mba ariko mbivuga
cyane rwose ngira ngo sinzi uburyo nabivugamo ariko nishimiye cyane no kumva hari abantu bavuga ati hari icyo twagezeho bitewe n'iki gikorwa runaka twarahangaha ubu hari aho tugeze ngira ngo iyo umuntu abashije kuba yabyumva biramunezeza cyane kandi akumva arishimye birenze uko umuntu sinzi uburyo nabivugamo cyane rwose
wakoze cyane kandi nawe kuba udukurikira buri gihe kuko nawe urimo udatenguha
cyane rwose hanyuma nakurikiye intara bakoreramo ngira ngo ahari nta mu burasirazuba nta hantu bakorera ariko mu burasirazuba hari amagurupe cyangwa se amatsinda ya turwanya sida ndetse n'ashinzwe no gutanga ibiganiro ariko mpamya ko nabo babashije kuba bagera muri saa wenda bakagera n'uturere duke cyangwa se bakagera n'akarere kamwe gahagarariye uturere twose ngira ngo ahari byaba byiza kurushaho nanone bikareka guhera mu ruhande rumwe bikajya mu ntara zose kuko numvise bafite intumbero nziza cyane bafite icyerekezo kizima cyane rwose
ntavugiye emabure nubwo ari hafi arakurikiye ariko ntabwo tumufite ku murongo wa telefone muri uyu mwanya ariko icyo nakubwira ni uko akenshi amashyirahamwe cyangwa se imiryango bagenda bakora bakurikije nabo ubushobozi bafite ubwo bashobora kuba bafite ahantu bakorera hafi y'iwanyu aho ngaho cyangwa se mu bindi bice by'igihugu ariko ndibwira ko igitekerezo baba bafite ari ukugera ahantu henshi hashoboka
hanyuma abo bashiki abo bari n'abategarugori ntibatere aba bumve ko batari bonyine bumve ko natwe tunejejwe ishema n'ibyo bamaze kugeraho kuba baratangiye mu rugendo rutoroshye hakaba ari aho bamaze kugera turabyishimiye cyane ngira ngo n'abari kubumva bakiri muri izo nzira nabo bifuza kuvamo nubwo bitaba byoroshye ariko nabo twizeye ko niba bari kumva kino kiganiro nabo hari imyanzuro imigambi mishya bafashe kugira ngo babe babasha kuba babivamo bagere aho babasha kuba bagera hanyuma hanyuma bwana mwana nawe ngira ngo nk'iyo wenda nk'ikintu kintu namubaza w'agatana mwana nk'ubu abyumva ate nk'iyo ari kumva isosiyete ahagarariye cyangwa se itsinda ahagarariye hari ibikorwa rimaze kugeraho byiza gutya ese muri we nk'abayobozi bafatanyije kuyobora yiyumva gute biyumva gute baze kugeraho batubwire kandi batubwire n'intumbero bafite mu gihe kizaza kandi bongere badusubiriremo
turaza kureba ko twamuhamagara hanyuma agire icyo yakubwira urakoze cyane david hejuru urakoze cyane nawe urakoze kudukurikira no kuduha ibitekerezo byawe twongere tubaze n'umwe mu bahoze bakora umwuga w'uburaya jeannette uwimana wo muri muhanga turi kumwe
turi kumwe ni wowe watubwira iki rwose kuri uyu mwuga naho ugeze muri iki gihe
mbere na mbere ndamanza gushimira ihorere munyarwanda yaje ikatwegeranya turi abadamu bari barahejejwe inyuma tunywa ibiyobyabwenge dukubitwa buri munsi nta buyobozi butuzi bakaza bakatwegera bakadukorera amahugurwa tukabasha kuva mu muhanda tugakora akazi gatandukanye amasuku ubuhinzi ubworozi tukabasha kwiteza imbere bakadufasha cyane ku buryo bushimishije harimo abadoda harimo abacuruzi tukabasha kubaka amazu muri make ndetse tumeze neza dufite abana biga amasegonderi dufite n'abamaze kugera muri kaminuza nizere yuko urwego tugezeho ubu ngubu rushimishije kuko muramutse munatubonye yenda atari kuri telefone ntabwo wampagarika hariya ngo uvuge bati jeannette yaba yarigeze gukora umwuga w'uburaya mu nzego z'ubuyobozi twibonamo ubu mpagarariye senefu mu kagari
nk'abantu bari tuvuge bari mu burundi ubwo ni uwuhe muryango uhagarariye
senefu mu nzego mu badamu mu rwego rw'abadamu ariko mbere ntitwibonagamo kuko mbese bavuga ati dore uzambaye aho duciye ariko ubu ngubu bavuga ati dore ba badamu bafite abagabo ubu murabona nyine bafite icyizere ni icyubana bubaha ndavuga nti murabona bafite icyizere bakanabubaha
baratwubaha cyane kubera kuko iyo babona nk'umuntu wahoze mu mwuga w'uburaya afite umwana wiga muri kaminuza akabona inzu atahamo kandi imbere baradushobora mu nzu buri munsi amafaranga y'uburaya nta kintu atumariye tutabasha no kuzishyura izo twakodeshaga
ariko nta nubwo banabivuga ngo uriya yahoze mu mwuga w'uburaya
ntabwo babivuga kubera kuko dufite abagabo twasezeranye byemewe n'amategeko
rwose rwose ni byiza cyane ubwo reka dukomeze tuganire twibutsa abo turi kumwe ku ngiyi ya radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka nongere ngarure ku murongo emabure mwana nawe uranyumva ndabumva sinzi na mwabashije gukurikira ariko hari nka david wo mu burengerazuba mu burasirazuba bw'u rwanda yibazaga niba naho mwaba mukorerayo bitabaye ibyo mukaba mwanahagera ndetse ngo mukagera no mu bice bitandukanye by'igihugu nari namubwiye ko akenshi biterwa n'ubushobozi umuryango runaka cyangwa ishyirahamwe riba rifite ikindi yashakaga yavugaga ati ngo yifuzaga kumenya uko wumva uko wumva umeze iyo ubona ishyirahamwe uhagarariye cyangwa ukorera rifite ibikorwa bimaze kugeza abantu nk'abamaze gutanga ubuhamya rimaze kubageza aho bageze ngo wumva umeze uti
ndakoze jeni kugira ngo ku bijyanye n'ikibazo yababajije iburasirazuba twakoreyeyo cyane cyane mu karere ka ka ngoma ariko ntabwo gurupe sibe cyangwa se abo twahaga serivisi cyari icyo cyiciro cyari icyiciro cy'ababana n'ubwandu n'abandi bafite ubushobozi buke nk'uko bigenda bigaragazwa n'ubudehe kuko no kubahitamwo twakoranaga n'umurenge mu kwidantisha abo bantu nabo barafashijwe bahawe inka bahawe imirima itandukanye bahingamo amananasi ku buryo n'ababana n'ubwandu n'indyo yabo yashoboye kwiyongera kugira ngo kuko urabona iriya miti banywa iba ifite imbaraga biba bisaba kuyinywa wariye icyo nacyo cyarakozwe iburasirazuba cyane cyane mu karere ka kangoma hari amakoperative cyangwa se amashyirahamwe twagiye dufasha atandukanye ariko nk'uko bihagaze turacyakomeza gushakisha amikoro kugira ngo n'icyo cyiciro kindi turiho tuvuga yabajije kijyanye n'aba badamu bahoze mu burasi cyangwa bari mu buraya bashobora gukomeza guhabwa izo serivisi ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'icyorezo cya sida no kwiteza imbere mu mibereho uko amikoro agenda dushoboza niko tuzagenda dukora egisitansiyo y'ibikorwa ngarutse uko niyumva ni ikibazo kibi ntuzi kwiyumva ni ukuvuga navuga ko numva hari ikintu nanjye ndiho nkontribua ku gihugu cyanjye ni uguteza imbere abatishoboye kuri ibyo numva nanjye bishimishije iyo ubona ibyo ukora bigenda bitanga umusaruro nta kuntu utakumva neza
hari rero mu mbabarire sinibuka neza niba ari pita cyangwa inosa ibyo ari byo byose ndumva ari umunywanyi w'ijwi rya amerika ruduhamagariye mu burundi yibazaga niba ibikorwa byanyu bishobora no kwambuka umupaka cyangwa se niba wanamubwira niba hari abandi mwaba mukorana cyangwa se uburyo haba hari ibikorwa mufatanye cyangwa se inama wamugira mu bijyanye no kwirinda sida
ibikorwa hari ibyo dufatanya cyane cyane mu bijyanye na na adivokasi ni mu rwego rwa east africa kuko nk'ubu hari hari hari akite ya ya hiv manajimenti biri lo yagiyeho na ki population irimo nabo kugira ngo bashobore guhabwa izo serivisi ntabwo tujya ngo twe implementing ariko mu rwego rw'ubuvugizi ni ukuvuga ngo hari ubuvugizi bwakozwe iyo hagiyeho amategeko meza atuma n'abashyira mu bikorwa ibikorwa byabo nta nzitizi bafite iryo tegeko rero ryamaze gutorwa n'inteko ishinga amategeko ya yera ikindi za nubwo ishyirwaho imikono n'abaperezida b'ibihugu bigize umuryango w'iburasirazuba east african community iryo tegeko rero rya hiv management rirahari rirakoreshwa ku buryo bigiye kujya bishyirwa no mu bikorwa mu bihugu bitandukanye kuko iyo rimaze gutorwa ibihugu bitandukanye birishyira mu bikorwa bagomba kurikurikiza icyo nabivugaho nawe ibyo kuvuga kwambuka imipaka ntabwo turagera ku rwego rwa implementation cyangwa ngo turambutse imipaka kuko ibyo bijyana n'amikoro turacyarwana n'uko n'umvise n'iburasirazuba hari tageti gurupe ntabwo turazigeramo neza n'abandi ni ukuvuga ngo tubanza gukemura ikibazo kiri mu rugo noneho tukazareba inyuma amikoro adukundiye uburyo twakora egisipansiyo
birumvikana yebwa rero abo bifuzaga kumenya uburyo bwo kurwanya sida biri mu rwego rw'akarere ubwo ndumva nta mpungenge bakwiye kugira kuko biri mu nzira twakire ku murongo wa telefone gorudien uranyumva urahagana hehe
ni ubundi muhanda karuzi
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni ikibazo ntabwo nzizi ukamenya abantu bamwe ndamutse mbega ntabwo bizi kugira kugira ngo babizanye mu bindi bihugu duhari nko mu bundi bihugu nta bindi bihugu nicyo gihugu cy'u rwanda ariko ubu se bakorera muri icyo kirango cyabo babukunda hehe murakora n'icyo kubona ko tukumva nabi wasubiramo ikibazo cyawe
ntabwo ndamubaza ati ntabwo ureke kugira ibyo bikorwa byabo bishyirwe mu bindi bihugu byabo dufate nk'akazi nk'aha mu burundi cya kabiri niyo mvuze mbega uburyo bakoresha babukura hehe murakoze uburyo bakoresha reka bimwe byancitse ariko reka nk'umwanya aimable gusubize
ngira ngo ikibazo kiwe ntabwo yumvikanaga neza ariko numva aho yaganishije naho uburyo cyane cyane naho dukura mikoro aho dukura mikoro nta handi hari za kotizaziyo z'abanyamuryango ariko noneho hakiyongeraho no gukora imishinga za porojegiti propozo haba hari za haba hari koro foru propozo navuga gute guhamagarira gupiganirwa imishinga itandukanye nka twavuga nka gorobo fandi twavuga nka pepfa usayidi pepfa twavuga n'abandi bapariteneri nka amplifier change n'abandi batandukanye ni ukuvuga ngo ni amapiganwa binyura mu mapiganwa tugapiganwa imishinga itsinze igahabwa fandingi noneho izo fandingi zigashobora kugera kuri abo bagenerwabikorwa ariko nyine nk'uko nabivuze iyo mishinga y'ibikorwa iba izi isubiza
ibibazo biri mu gihugu kiba gifite ibyo twita amaplan strategike aba ari aba yaremejwe n'igihugu kugira ngo dushobore gukontribuwa kuri national response birumvikana ku murongo wa telefone dufite na david undi david agomba kuba yavuyeho reka ubwo noneho dukomeze gatoya nsubira nanone kubaza bagenzi bacu bahoze bakora umwuga w'uburaya ariko bakawuvamo barimo kutuganirira intambwe bamaze ku ntambwe bamaze gutera ndetse n'aho berekeza nagira ngo nkugarukeho eugenie uranyumva wumvise bamwe mu bo twaganira baduhamagaye ndakeka david david yavuze ati rwose bashiki bacu ntimwumve ko muri mwenyine ntitubatererana turabumva wowe wakurikije nyine aho yumva iyo ntambwe mumaze kugeraho wowe iyo wumvise amagambo nk'ayo uyakira gute
binyongerera icyizere ndetse no kumva nkomeye muri nge ndetse no kwagura ibikorwa cyane ndetse no kuba nashishikariza n'abari mu mwuga w'uburaya ku buryo imbaraga zanjye nongera kuzongera muri ibyo bikorwa ku buryo abenshi cyane bafite babana na virusi dufite itimu igomba kujya kubigisha abakiri mu mwuga w'uburaya ahubwo nkaba navuga ngo bibaye byiza ihurire munyarwanda twebwe tuyita umubyeyi wacu ibashije kongera kubona imbaraga ikabasha kongera kwagura ibikorwa byayo ndetse ikongera gufasha urubyiruko rwo kwishora mw'uwo mwuga w'uburaya cyane ko harimo abana batoya cyane inahangaha i muhanga benshi barenga nka magana ane uko twakoze ibarura turababarura dusanga turabafite ubwo rero twebwe ku ruhande rwacu twarangije kwiyubaka intumbero yacu ni uko ibikorwa byacu ndetse n'imiryango yacu tubasha kuyagura tukagura ibikorwa tuba turi gukora ariko tutibagiwe n'abandi tubona bacyandagaye nk'uko natwe twari twandagaye niba navugaga rero ngo ihurire munyarwanda ibashije kugira ubushobozi ikabasha kwandurura abo bana ndetse bakwirakwiza n'icyorezo cya sida byaba byiza murakoze urakoze cyane reka dusubire nanone mu karere mu ntara ya rubavu beyata uranyumva beyata turi kumwe nagira ngo nongere nkugarukeho umaze kumva ibyo tumukunda avuze wowe iyo umuntu avuze ati nshimishwa n'intera mumaze kugeraho wowe ubifata gute hanyuma icyo kibazo cyo kwigisha urubyiruko cyane cyane urw'abakobwa kugira ngo birinde uburaya wowe ukivugaho iki
natwe turabikora kuko n'amatsinda twarayaguye tugenda dufasha n'abandi bagenda babyinjiramo tukabajyana mu matsinda ahubwo ikintu twasaba ayo mabure wenda yabishyira n'izindi ngufu zirenze akadufasha
nibwo araza kutubwira icyo abitekerezaho turacyari kumwe kuri telefone wacu uhagarariye amatsinda witwa mugabe kajodire nawe mumuhamagaye ikibazo yitwa nari mfite telefoni ye namuhamagaye ariko telefoni ye ntabwo iya mbere ntiyacagamo neza iyo yaduhaye nayo yagendaga icika kugeza ubu ntabwo twabashije kugira ntabwo twabashije kumubona ariko twari twamuteganyije nawe kugira ngo tuvugane nawe nuko mbona hasigaye akanya gatoya hasigaye akanya gatoya iminota iri munsi y'itanu ntabwo nzi niba biri bukunde kandi dufite umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika felicien mbere y'uko mwanya aimable kugira ngo abashe kugira icyo avuga ku byo mumaze kuvuga twakire felicien ye urahagana he
ngewe ndi kamara muri uganda ye kamara mwiriwe mutese
turaho nta kibazo turashima imana nuko nuko none ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kugeza ku bo turimo kuganira hano uyu mwanya ni ikihe cyangwa ku bakunzi b'ijwi rya amerika
igitekerezo ntabwo nari nakurikiranye ikiganiro hari utwo nari mugiyemo ahubwo mwanyibutsa nk'ikiganiro barimo kugira ngo mbashe gutanga inyunganizi cyangwa se igitekerezo reka noneho ubwo ndabona amasaha atujyanye twari turi mu kiganiro ku bantu bahoze bakora umwuga w'uburaya ubu bafite intambwe bamaze gutera ndetse banatubwira n'aho barimo kwerekeza bakoze ibikorwa byinshi birimo kugirana inama kugurizanya babugeraho bakora imishinga ibyara inyungu nuko ubwo rero tukaba turi kumwe nanone n'umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe ihorere munyarwanda ryabafashije kugera kuri iyo ntambwe n'ibyo twari turimo muri make
igitekerezo natanga hariho abana benshi bishora mu busambanyi kandi ngo bari gushaka amashiringi cyangwa se amafaranga ariko ugasanga bari kwiyandagaza cyane ikibabaje ni uko nta n'umusaruro ushimishije bakuramo ngo babe bakiteza imbere babivemo ahubwo bakabigumizamo bakarinda baba abakecuru cyangwa se abasaza nta kintu bakuyemo ahubwo igitekerezo natanga ni uko bakomeza bakajya mu ishyirahamwe noneho bakareba nimba bakiga umushinga runaka noneho bagasaba leta inkunga ikagira ikibunganira ni icyo gitekerezo ngewe nabaha rwose urakoze cyane felicien reka ubwo ijambo rya nyuma ndihe bwana aimable mwana nawe muri makeya ndabona tugeze ku musozo rwose muri make ikintu mwavuga bagarutse cyane ari na felicien n'abandi bagarutse kuri iki kintu cyo gufasha urubyiruko cyane cyane mu kurwigisha babwira iki muri uyu mwanya
mwakojeje n'igira ngo ku bijyanye n'urubyiruko kugira ngo nawe bari mu buraya benshi usanga ari urubyiruko nyine ni muri urwo rwego tuba dushyiramo imbaraga kugira ngo turebe n'abo batigeze bagezwaho ubwo bufasha kugira ngo bashobore kuba babubona dukomeza no gushyiramo imbaraga mu gushaka amikoro tuboneho n'umwanya wo gukangurira abadutera inkunga ko bakurushaho gushyiramo imvesitimenti muri icyo cyiciro kugira ngo turebe ko dushobora kugira ngo turokora cyangwa se dufasha mu rwego rwo kugira ngo icyorezo cya sida kitabatwara ndetse banayizamura mu bukungu ikindi ni uko nashimira cyane cyane abo twakoranye ikiganiro ndavuga abagenerwabikorwa batanze ibitekerezo ndetse n'ababajije ibibazo nongera gushimira ijwi rya amerika kuba ryaduhaye umwanya cyane cyane bijyanye n'umunsi mpuzamahanga w'umugore nongeye kubashimira reka tugushimire cyane nawe aimable mwana nawe kuba waremeye kutuganirira ukaba wabashije no kutugeza ku babona ibikorwa ku bagezwaho ibikorwa n'umuryango ihorere munyarwanda nkaba ngira ngo nshimire rero abo twari kumwe wivine beyata sorange eugenie jeannette haderine ndetse n'abandi mwese mwaduhamagaye mwese mwese tubashimira kuba mwakomeje gukurikira ijwi rya amerika nshimira n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma keri na shuwani na fatuma karara animasi kuri mikoro ya eugenie mukankusi mwese mwese mugire ibihe byiza We are the winning team. Sisimi washindi baby. We are the winning team. My baby city. Everything I do, I do it for you. My put you, put you baby.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda